iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi aho muri hose ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga mwumva buri munsi kuva- ntimugashuhe mwirinde guhababuka mu byo muvuga n'ibyo mukora ni zimwe mu mpanuro z'umupfasoni alphonsine niyo nkuru ku bubatse eh, cyane cyane ku bakenyezi madame niyo nkuru ni umuvugabutumwa akaba n'umuhanuzi mu bijyanye n'ingo n'imiryango mu burundi no mu barundi baba muri amerika aho asanzwe aba muri ibyo bikorwa amazemwo imyaka mirongo itatu asanga murantunga asanga abagabo n'abagore bakora amakosa menshi atuma ingo zabo zisenyuka biturutse ahanini ku kutamenya niwe mutumire mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi ku bafise umugambi wo kubaka mu bihe bya vuba canke abasanzwe bubatse bifuza kwirinda ayo makosa eh, avuga kaze rero mwese mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro muterere mu kiganiro nk'uko bisanzwe nimero ni yayindi nyene yacu kuri whatsapp mushobora kutwakurako tukabahamagara ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndayisubiramwo ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe iyo nimero murashobora kuyihamagarako tukasubira kubahamagara mugaterera ikaze mwese murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga ntimugashuhe mwirinde guhababuka mu byo muvuga no mu byo mukora ni zimwe mu mpanuro z'umufasoni alphonsine niyo nkuru ku bantu bubatse cyane cyane ku bakenyezi madame niyo nkuru ni umuvugabutumwa akaba n'umuhanuzi mu bijyanye n'ingo n'imiryango mu burundi no mu barundi baba muri amerika aho asanzwe aba Eh, ni umuhan- ni umurongozi mukuru kandi w'ishyirahamwe rikorera mu burundi maranata ishyirahamwe rifasha abakenyezi bibungenze n'abana cyane cyane bavukana ubumuga mu rwego rero rw'ubuhanuzi mu ishyirahamwe ryiwe eh, ry'abarundi baba mu- mu mahanga muri amerika ah, no mu gikorwa amazemo imyaka mirongo itatu madame niyo nkuru avuga ko ahanini ingo eh, z'abarundi ah, ahanura usanga zisenyuka cyangwa zigira ibibazo kubera ugukora amakosa menshi eh, kandi no kutamenya niwo mutumire wacu rero uno munsi eh, madame niyo nsaba agiye kuvugana eh, cyane cyane eh, n'abifuza kubaka mu myaka iri imbere mu mezi ari imbere ah, abageni bashasha n'abasanzwe bubatse muhamagare mushikirize ibibazo n'ibyumviro nk'uko bisanzwe nimero ni yayindi nyene ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe Tura- turabahamagara muterere mu kiganiro reka twakire umutumire wacu madame alphonsine kaze neza mu kiganiro murisanga murakoze
murakoze kwitaba kino kiganiro aho muri muri minnesota muri leta ya minnesota muri leta zunze ubumwe za amerika Eh, dutanguye nyine neza na neza ikiganiro muri amerika urugero rw'abantu bubatse eh, bubaka bu- bahukana bahukana eh, urugero rugeze kuri hagati ya mirongo ine na mirongo itanu ku ijana y'abahukana mu burundi ntituraronka neza ibitigiri nyavyo ariko turumva ko ingo nyinshi zisigaye zisambuka ku rugero ruruta ubwo twaratubona muri kahise e, wasanze none mu burundi ingo ahanini zisenyuka bitewe n'iki
murakoze cyane mu burundi bivanye n'ingo twagiye tuvugana ku bashingantahe hamwe n'abafasoni nasanze ingo nyinshi zisambuka kubwo kudashyira hamwe icyo ni kimwe icya kabiri nasanze ingo zisambuka kubwo kuvugira hejuru kimwe cy'abagore abagabo nabo kutumviriza abagore umugabo akababara kuko umugore yavugiye hejuru umugore nawe akababara kuko umugore umugabo atamwishyuye icyo yamubajije kikaba ari ikintu gito cyane kikazoca cyaguka kikaba kinini kigatuma urwo rugo rusambuka mugabo ariko kantu katanguye Mm. Eh, iyo uvuze kuvugira hejuru eh, nk'uru- nk'u- nk'akarorero kuvugira hejuru wodusobanurira neza kugira ngo ukumbure eh, abo bakenyezi abo bagore bavugira hejuru bumve neza na neza ibyo ushatse kuvuga kuko kumbure hari abashobora kuba batazi neza eh, iyo bariko barabikora canke biva ku muco biva eh, biva kuki U- iyo uvuze kuvugira hejuru ubu uvuze ushatse kuvuga iki
umugore kenshi mvuga ku bagore umugore kenshi acyubaka abakunda umugabo kandi aba afise ijwi rito mugabo kuvugira hejuru k'umugore kenshi kuzanana mu kumenyera urugo akavuga ati uyu naramumenyereye ntakinshira narashitse ubwoho zirasenyuka kera baravuga ati ntakinshira narashitse ugaca usanga wa muco w'ikirundi wo kubaha umugabo no kuvuga buhoro bigenda bihinduka bigenda bihinduka iyo amaze gukwiza imyaka cumi hoho umenga aba yatsinze arahinduka rwose I- uko rero kuvugira hejuru ugasanga ntacubaha umugabo ukamenga ibyo umugabo avuze nta giciro yobiha abo n'abagore Mm. Eh, turaza kugerageza kumbure ku batwumva uno munsi nk'uko bisanzwe ku munsi wa gatanu tuvugana ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme rero nimwumva dushimitse cyane ku mukenyezi eh, ntimugire ngo turiko turamwataka canke turiko turamuranda turiko turamwandaza Eh, nu- naho kugira ngo tuvuge ibibazo byabo ahanini ariko turaza kuganira no ku bibazo by'abagabo ah, mugabo turagenda tugaruka ku cofasha umukenyezi mu rugo rwiwe tubandanye rero kuri iki kindi kintu gihambaye wavuze ati ukudashira hamwe ukongera ukadusigurira ukudashira hamwe uba ushatse kuvuga gute murakoze cyane ukudashyira hamwe kenshi ukudashyira hamwe k'umugore n'umugabo bikunda gutangura abagabo n'umugabo ubwa mbere mukibana reka tuvuge abantu bato bato kenshi niba usanga banasambura ingo zabo ugasanga uburyo bari bafise burongerekanye gato bumaze kongerekana agaca ashaka gufata umugore n'umuntu atagira igiciro ugasanga utwiwe umenga yotwigumizako abandi nabo ugasanga umugore arakora akorera amafaranga menshi agaca ashaka gusuzugura umugabo kubera ko umugabo ubwo buryo umugore akorera umugabo atabwakorera agaca ashaka kunyegeza muri uko kunyegezanya rero niko kudashyira hamwe nabyo birimo mu bisambura ingo Mm. ariko turazi kenshi eh, si iminsi yose ariko kenshi muri afurika u- uko kudashyira hamwe usanga kuva ku mugabo kuko kenshi nibo baba bafite amafaranga Eh, aho rero twavuga ko ari ikosa ry'abagabo byo kutazana uburyo bwabo ngo babuganire n'abakenyezi babo ubyumva gute
nibyo uruhande nabivuze nabihereye koko hanini hatangura abagabo mugabo n'abagore ubu bararonse ubuzi bwiza n'abagore ubu n'abadandaji kubera ayo mafaranga nabo baronse nabo barimwo naho batanganya igitigiri n'abagabo nabo barimwo mu ba- mu bazana izo ngorane iyo umwe akorera menshi uwundi agakorera make iyo umwe yinjiza menshi uwundi akinjiza make ubu bose barafite icyo kibazo mu ngo harimwo uburyo kuri umwe buruta ubw'uwundi Mm. kuri icyo nyine none impanuro wotanga ni izihe ku bijyanye cyane cyane ku bari mu gisagara amakonte boyajera gute umwe yogira konte yiwe akazana mu kigega rusange cyangwa bose bozana amafaranga yabo mu kigega rusange kuva aho bayahembewe bakayashyira hamwe cyangwa ubibona bo bigenza gute icyo kintu kirimo inzira zibiri kuko hariho aboshyira hamwe bakabikorera hamwe mugabo n'abandi bashobora gushyira hamwe ugasanga ubwo butunzi umugabo arabushanjaje kuko kenshi bukunda gusanzaza abagabo ugasanga umugabo arashanjaje ubwo butunzi kandi umugore bashyize hamwe turazi benshi bagiye bashyira hamwe munyuma umugore akavamwo akaja mu byiwe akihoza umugabo asanze azi ibyiwe ukwiwe jewe rero impanuro ntanga ku bashyize urukundo hamwe boshira hamwe bakabirabira hamwe bikitwa gwabo byose niho bidatuma umwe aduga ngo uwundi amanuke hanyuma bariya nabo bashyira hamwe ugasanga umwe arabisanzaje nibaza ko babitandukanije biriya bidasanzazwa biragaruka bigafasha umuryango Mm. izo nuro none ko twumva zihambaye cyane ku bantu baba bagira bubake cyangwa abageni bashasha E- ese ziratangwa haba mu mashengero mu madini atandukanye canke ku eh, mu bundi buryo butandukanye kugira ngo abantu bamenye ibintu nk'ivyo mbere y'uko baja mu kubaka canke hariho eh, uburyo eh, izo mpanuro zitangwa ku bagira bubake mu vyo wabonye mu Burundi mu byo nabonye nabyo barazimpaye ngira nubake barazitangana cyane cyane abajya kuzihabwa mu madini ntuhanura cyane cyane ntuhanura umukobwa kurusha n'umuhungu kuko umukobwa iyo arongowe azanye rwa rukundo yakunda umugabo amaze kuza aruzanye akemera akabuza mu rugo rwiwe umugabo aguma amukunda ku buryo urwo rukundo rw'umugabo rutamuherako ngo rumuveko bica bituma baguma bashyira hamwe baguma bashyira hamwe umugabo naho yoba a- a- amera nk'usanzaza aratinya kubera aba akunda umugore kandi umugore aba afite urukundo kuri we icyo manura abakobwa rero ni uko arongowe yoshishikara gukunda umugabo wiwe akongera akamwubaha icyo gituma urugo rwiwe ruzigamwa kurusha nasanze kenshi ingo zononwa n'abagore kuko iyo atanguye guhindura ingeso kuvugira hejuru cyangwa kutubaha umugabo umugabo nawe urukundo rwe rugenda ruhera ruhera ruhera munyuma ugasanga rwaraherengeteye Mm. akandi kabazo kanyuma mbere yuko tuja ku murongo wa telefone kuko hariho n'abandi batangiye guhamagara uko uvuze ati gukunda umugabo ku ku kuntu wahora umukunda mucubaka woduha nk'akarorero k'ukuntu umukobwa aba akunda umugabo ugasanga nyuma yaho birahindutse aba akora iki ciza mu ntango usanga yarataye nyuma yaho
mu ntango umuhungu avuze usanga umukobwa amwumviriza kuko aramukunda yaramushyize ku rukundo amubujije ikintu ntagikora aragiheba amusabye icyo akora aragikora mu rukundo no mu kumwubaha kuko aba arindiriye kurongorwa ni rya jambo navuga iyo arongowe arabiheba usanga yavuze ati ah nararongowe hajya na ariko ndamurondera none ko yantwaye byaraheze nicyo gituma navuze nti nagerageze agume hahandi ntaveyo kandi arabibona n'imyaka yiwe yose ingene bigenda bikomera mukunda rwose kubera inyifato y'umugore umugabo akunda umugore kubera inyifato y'umugore Mm, murakoze cyane rwose ariko mbere y'uko nja ku murongo reka nsubire ntubaza akandi kabazo kerekeye abarundi bo hano muri amerika umaze igihe kitari gito kumbura tubwira umaze igihe kingana iki hano muri amerika abarundi baho bo wababonye gute bubatse gute ingorane bo bahura nazo zituma basenyura ingo zabo ni nk'izihe muri make murakoze cyane jewe ubu nitwa kosa nubwira hamara imyaka cumi kandi naravuganye n'abarundikazi naravuganye n'abarundi ku barundikazi je ndikomera ku barundikazi abagore barambabarira niyo nigishije bambaza ngo wapfuye iki n'abagore je ndababwira nti kuko iyo umugore ahagaze neza ibintu byose mu rugo bihagarara neza kenshi bikunda kononekara iyo umugore atirigaye rero abagore bo muri amerika ikintu nabonye si amerika gusa ndavugana n'abo muri canada ndavugana na erope ndavugana no muri australia bo bose turavugana ikibazo nabonanye abagore baje mu bihugu by'abazungu ni ikibazo cyo gukora bagahembwa bakabona ko ayo mahera bayafise kandi bashobora kuyakoresha ibyo mu rugo cyangwa ntibabikore bivanye n'amategeko y'ibihugu barimwo byashyize hejuru abagore bigatuma abagore bibagirwa umuco n'akaranga byacu by'ikirundi by'iyo twaje tuva bagaca bashaka ko aribo bovuga cyane kurusha abagabo abagabo nabo bagaca bagira ikibazo bageze muri iki gihugu ntibamenye ko amategeko yahindutse akaguma ari mu kirere ari kuri ya majwi yiwe yo gutegeka ari kumbure kuri bya bitutsi ku batukana cyangwa agasuzuguro kakagwira kakaba kenshi kandi yabonye ko umugore yamaze guhinduka bigaca bituma rero urugo rwabo ruhindurwa n'abanyama kenshi ni amanyama basambura umwe asigaye ahembwa kera ntiyayakorera undi nawe yahageze kumbura yageze muri ba bagore urabona abagore bo hanze ni amahera ubahonga nibo baguhonga yabageze mwaka uyu nzomuta nirongorera uwundi mu mutwe nibyo biriko biraza ejo iyo batandukanye bigatuma bagira ikibazo cy'ingene barera abana hagaca haza ingorane rero mugabo ubwa mbere umwe aba yishimye ngo ndahembwa uwundi nawe ati naho yogenda ntacomba ugaca usanga rero urugo rwononywe n'amanyama bitangurira mu manyama Mm. ndumva ko rero mu burundi n'abandi barundi bari mu mahanga icyo basa- ba- ba- ba- basa n'abasangiye ariko sa ni iryo kuba uburyo bwarinjiye bwinshi mu rugo bikabagora kuyajera bikagora yuko ah, bashyira hamwe ku bijyanye n'uburyo cyane rwose ego reka tuje ku mirongo ya telefone abanywanyi b'ijwi rya amerika barafise ibibazo n'ibyiyumviro mpereye kuri jado uraho neza jado
ni amahoro Mm, jado duhamagaye uri hehe
Oh, ni mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya kirundo muri komine ntega ahantu bita mu kidesani Mhm. Eh, ikibazo n'icyiyumviro
Oh, nagira ngo nshimiye cyane uwo mukenyezi kabisa eh, hari hari ikintu avuze numva ku badamu numva kabisa ni cyiza cyane kubera ntabwo abashe gushimikira kubera ko ari umudamu ngo abashe kuba kubakingira ikibaba Mm,
hama rero ikibazo narise cyangwa se igitekerezo mhm.
ni ugutuma abadamu benshi basuzugura abagabo je nk'umundebeye aho mperereye Mhm.
hariho hariho rimwe na rimwe kuba abona ko yize amashure kumbure afite nivo nininya gusa umugabo wiwe ukaca usanga rero bityo agiye ku mugabo asumbya nivo hama ukaca usanga aramusuzuguye ntashimiye bo mu gihe haba hariho no mu ma- no mu marigara kumbure mu kazi bakora runaka ugasanga ari kandi asuzugura ya nivo wa muntu afise abantu bafite mwene izo nivo kandi ari umugabo wiwe usanga biko biratume iki eh, umugabo wiwe atamwubaha ugasanga abadamu bamwe bamusanga bagenda ugasanga akavugisha umugabo we mu izina akamu- ari mu bantu tiwe kanaka igeze kuboneka yuko agira iki yuko atari kubaha umugabo rero ikindi nasaba rero uwo mu- uwo mutumirwa ni iki yohanura eh, nk'abantu bavuga b'abajene bariko baritegura eh, kurushinga ikintu yo yo yohanura kugira ngo niba bo bazahagere uwo mute uwo mutego ntibazavagwa mu wo mutego wo kugira ngo basirwana kandi ikindi naco no- nohanura ni uko n'abagabo nabo nyene hari aho usanga nabo biza kugasana basuzugura abagore babo kandi bose bakwiye kugira iki bakwiye kungana hari icyo nagira mu mazi cya nyuma naco eh, hariho ibintu bakunda kugira mu rwanda mm, bo- bo- ngo ngo bavuga ngo ni kivo byo byo kugira yuko bose bangana Mm, abagore n'abaga- abagore n'abagabo mbese ibyo bintu ubwo hamwe na hamwe mu gihe Burundi ho byo nk'ubu bishitse nabo bikahaza none usanga bongere bongereje bonge- bati- batera intege abagore kugira ngo bazasuzugura abagabo murakoze cyane mm, jado ufise ibibazo n'ibyiyumviro byiza cyane urakoze cyane kandi ni byinshi reka tugerageze ku, kubicagagura kugira ngo umutumire wacu atwishyure ah, ibibazo bihambaye Eh, madame niyo nkuru yatangiye ku kibazo gihambaye cyane abagabo bakunze kuvuga yuko banka cyane gusuzugurwa Ah, nka bamwebwe muri mu madini mwasanze ari kubera ijambo ry'imana rivuga yuko umugabo akwiye kubahwa cyangwa mwasanze n'abatari mu madini nabo nyine eh, abagabo nabo nyine baragisaba cyane yuko uh, bu- ba- ba- ba- bubahiri- bubahwa cyane ni mu ma- ni mu bantu b'amadini gusa cyangwa n'abantu bu- batari abanyamadini iki- icyo kintu baragihagarara ko cyane
murakoze cyane ubundi urugo n'ibyo mu idini turabyigishwa muri bibiliya biruzuye mugaba urugo hose nicyo kimwe hose nicyo kimwe boba abazi imana canke abatarayitahura kuko muri bibiliya abanyefeso gatanu ku murongo wa mirongo ibiri na gatanu haravuga ngo abagabo bakunde abagore babo nk'uko kirisitu yakunze ishengero akongera akaryigura umanutse kandi ukagenda mu migani nyene ukagenda mu migani ugasoma imigani mirongo itatu na rimwe ku murongo wa mirongo ibiri n'icyenda haravuga umugore mwiza ingena ashemagizwa n'umugabo wiwe kuko yabaye umugore mwiza uciye ugenda imigani mirongo ibiri na gatanu kuri mirongo ibiri na kane haravuga umugore w'ingare ingena umugabo batabana nawe iyo ni bibiriya rero navuga nti umugore ategerezwa kubaha umugabo kubera urugo rwiwe umugore umugabo nawe agakunda umugore wiwe kugira ngo umugore yumve nawe yishimiye urugo ni ukuri umugabo adakunda umugore urwo rugo ntabwo yishimira kandi niho ubugare cyangwa ingeso mbi zizira kubera ko umugabo atamukunda ntamukunda muri waharura ngo ntamwunda iyo amukunda rero umugore arishima arishima nawe umugabo akosa usanga abihishahisha arabifukafuka icyo kwitwa nacyo k'umugore ashobora kujya hejuru nibyo ibihugu birabikora nka muri amerika umugore ari hejuru y'umugabo mugabo twebwe turazi iyo twavuye turazi iyo twazananye ntidushobora guta umuco n'aho leta ibivuga mu ngo zacu hahagaze neza ababita ni abatagira uwo murongo w'imana nizo ngo zigowe uno munsi
turumva ko si no muri bibiriya turumva n'abo tora tuvugana kenshi bo mu yandi madini abayisilamu n'abandi barakunze kuvuga iryo jambo rivuga yuko umugabo akwiye kubahwa yavuze jado ku kijyanye n'abagabo n'abagore ku bungane bwabo aravuga ati mu bindi bihugu yatanze akarero mu rwanda n'ahandi bitsina bibiri hariyo benshi babyumva kwinshi kuri mwebwe muhanura abantu ku bijyanye n'ingo mubabwira iki iyo bafise ibyo bibazo bijyanye n'ukungana reka mvuge kuri twebwe abarundi twama tubigisha ko uko twokurikiza ibihugu biriko biravuga uko bibivuga kose twebwe turabarundi dutegerezwa guca ku muco w'ikirundi umuco w'ikirundi umugabo ni serugo arubahwa mu rugo rwiwe umugore nawe atunganya ibyo mu rugo anezerewe kuko abona urukundo rw'umugabo kuri we hanze ni uko bivugwa mugabo mu nzu tugenda nk'abana b'imana
murakoze cyane radiyo ijwi rya amerika reka duhe akaryo abandi ku murongo wa telefone turafise gaspar uraho neza
we ndakumva cyane gaspar urakoze kwihangana aduga ku ijambo
nashimira uwo mutumirwa mwatumiye muri studio ariko nawe navuga nti genda bajye babasha kujya bagira inama nk'abo badamu hari igihe usanga nibura abadamu mu ngo batumvikana n'abagabo babo ugasanga babamo ibintu burya byo guhangana kandi burya ntabwo bari byiza numva rero nk'igitekerezo natanga kuri iyo nsanganyamatsiko mwarimu ho muravuga burya icya mbere kubaka urugo bisaba kwihangana hakabamo kubahana kwizerana icyo kintu niba cyo kintu cy'ingenzi burya ahantu hari ibyo hari ibyo ngibyo habayemo ubwumvikane kubahana no kwizerana nta cyatuma abantu badashyira hamwe icyo gitekerezo nashaka gutanga kuri iyo nsanganyamatsiko urakoze cyane rwose gaspar yego namwe murakoze
ego reka twakire uwundi munywanyi w'ijwi rya amerika ndumva yitwa kangulu nizere ko nta ryondo ni izina ryawe kangulu ku murongo turi kumwe
turi kumwe ndabumva amahoro neza duze ijwi
ndabasuhuje n'umutima ndamuramukije duze ijwi ahama ubundi mu rwanda yewe ntabwo navuga byinshi kuri ibyo ngibyo byinshi aba yanabivuze yanabiganira yabisobanuriye ahubwo njyewe ndagarura ku kibazo nkunze kubona kenshi na kenshi mu ngo ziba zahubatse cyane cyane zinyuranye ku madini yewe ndubatse mfite umudamu n'abana babiri
kanguru utubabarire eh, urantunga kuguciramwo utubabarire uduze ijwi kuko ndumva ikibazo cawe gihambaye uduze ijwi tukumve neza
ntabwo mbumvishe neza eh, uduze ijwi uvugire neza ku itelefone ijwi risohoke
abantu badahuje amabwiriza Mhm. Eh, telefone yiwe iracitse ariko ku murongo wa telefone eh, turaza kugerageza kumugarura ndabwiwe mu buhinga bw'ivyuma ko tuza kugerageza kumugarura murakoze cyane radiyo ijwi rya amerika turi kumwe n'umutumire madame alphonsine niyo nkuru akaba ari umuhanuzi eh, mu barundi baba hano muri leta zunze ubumwe za amerika mu bijyanye n'ingo n'imiryango ah, no mu burundi arahakorera arafasha abarundi bari hirya no hino ku isi eh, akenshi mu bijyanye no kubafasha mu ngo zabo niyo mpamvu twamutumiye uno munsi turiko turaganira ah, ku bibazo kumbure no ku mpanuro ashobora guha abubatse abashasha abageni n'abasanzwe bubatse Eh, madame eh, niyonkuru kare wavuze ku makosa amwamwe akorwa eh, n'abageni bashasha ku basanzwe bubatse ikiringo kirekire navyo nyene wabivuze ko gato ko bamenyerana izindi ayandi makosa bakora ni nk'ayahe abasanzwe bubatse ikiringo kirekire
ikiringo kirekire abasanzwe bubakanye amakosa menshi bakora ni cya kindi navuga ni umugore aragenda akamenya ati narabyaye abana barakuze uriya naho atohaba nohaba ndabona nkomeye rwose umugabo nawe agaca avuga ati umugore yarasiraje jewe nkeneye ukiri muto uko nkeneye rero ukiri muto aca aza akabomboranya ibiri mu nzu byose icya mbere akihindura imboregwa ugasanga atangiye kuremera aho yari kubaka ngo arere abana akaba ntiyakakarira kandi abana bariko baramuraba kumbure mbere yari ameze neza mugabo atangiye kubona ko umugore wiwe ashaje umugore nawe akavuga ati no uyu mugabo ni mubi ugaca usanga no mu rugo rwabo nta gusaba ni imbabazi zikirimwo byaraheze byaraheze ubundi imbabazi nizo zubaka ko nagakoze mbabarira nawe ati ko nanjye nagakoze ni ukuri ndabyemeye mbabarira uwundi ati ndakubabariye bigatuma baba muri ayo mahoro yabo mugabo kubera ko bakuze uyashaka abakiri bato uyu nawe kumbure yamaze kubona ati ko uyu yanyatse reka nanjye nje kurondera imisore urugo rwabo rugaca rutambuka bageze aho barera abana kandi babona ko abana bariko barakura kenshi baraha- baraharurukana sinzi ingene nobivuga urukundo rurahera ugasanga atangiye kubona ko ari mubi ntiyarazi ko umutwe ari ukuremye amaso ntaraba neza amenyo niwora atwenze sinzi kubera iki baraharukanye urukundo rwaraheze kera Mm.
kubera iki nuko bibereyeho byaraheze ibyabo umenga si umugore n'umugabo Mm, urakoze cyane rwose Eh, turaza kugaruka kumbure ku co umugabo cyangwa umugore yokora iyo batangiye kumva baharurukanye kugira ngo bongere bazane umuriro mu rugo rwabo ariko reka mbanze mpakaryo jean marie ku murongo wa telefone uriyo neza jean marie
mwiriwe ndagize mwiriwe ndimo- ndamukiriza umutumire eh, arakumva murakoze Yego.
turabaramukije yego jean marie Ewe.
uri uhamagaye uri hehe yego yego jewe mpamagaye ndi ndi ikiremba mu ntara ya ngozi mu gisagara cyo ku masanganza hihera kabiri mu ntara ya ngozi Mm,
yego mhm, Ubu ndamukiriza umutumire yego
yego jewe naje ndubatse so, umudamu n'abana batatu mhm, maze imyaka cumi nubatse yego ariko ikintu umutumire agiye kuvuga nanjye ndamushyigikiye ko eh, mukiri bashasha harabamwo guhararana mugabo kandi nshobora kuja guhararukana mugo sinovyita guhararukana kubera hamaze kwinjiramwo n'abana n'iki usanga eh, umwe atakironka umwanya wo kwitaho uwundi mm, ego nk'uko numvise mu- ndabishikiyemo hagati nkiva ku kazi mhm, mugo numvise yuko uwo mutumire yoba ari umukristo canke umukristo mhm,
ego nawe ndafise ahantu hafashije cane muri petero wa mbere ikigabane ca gatatu harerekana neza ingene umugabo n'umugore bo- bogerageza kubahana bakubakana na cane cane eh, abagabo muri rusange uko turemye harimo icyo nokwita abagabo barakunda icubahiro cyane ni navuga nti turakunda icubahiro cyane kandi turakunda ibintu binyaruka mugabo abadamu nawe bafite ingabire yo kwengenga cyane rego navuga nti nukuzuzanya umugabo ni umugabo umugabo kuko afise umugore n'umugore kandi aba umugore kuko afise umugabo rero navuga nti mu biriko biraba ubu mu mpinduka zo mu isi harimo ico nokwita akarenganyo gakorerwa cane cane abigeme n'abakobwa hanyuma ugasanga umugabo bamushize hejuru cane bakamwereka yuko umenga niba ari hejuru ya byose ashoboye byose bigatuma umenga umugore we yamufata ko ari nk'umuja wiwe canke umukozi canke umuesikave aho kumufata yuko ari umuntu ahari kugira ngo amufashe nawe amwuzuze ahabura navuga ko ari kuzuzanya umugabo ntashobora kuba umuntu akwiye adafite umugore kandi n'umugore kandi ntiyobowe ukwiye atagira umugabo rero muri make navuga nti harimo kubahana no kuzuzanya ego tugatahura ko tutaremwe kumwe nimba jewe no bashyize hejuru umwe akamenya na camano bagashyira hasi haba no ku mugabo bikaba uko nyene ko jewe navuga nti nabikoze ko icigwa gatoya mu byigwa nakurikiranye genda umwigisha mugabo mu byigwa nakurikiranye ndiko ndangiza ibyigwa by'iwanje muri kaminuza harimwo uruhara rw'umukenyezi mugabo nabyize mu bijyanye n'ibitabo by'abanditsi ariko maze gusoma cyane narabonye yuko umukenyezi ari kirumara cyane ari umuntu ahambaye rwose umugabo nawe w'umuntu akomeye gutya akagira ari n'amabanga ahanitse hari abafaransa arakivuga cyane yuko umugabo w'igihanganye ategereza kuba afite umukenyezi ku ruhande amufasha burya nta mugabo uva ngo yarashoboye ibintu bikomeye mu isi atari afite umugabo umukenyezi ari iruhande yiwe amuba hafi yego muri makeya ntarandiriye kuduzanya hagati y'umugabo n'umugore ni ikintu gikomeye cyane ntagire wumva yuko ari we ashoboye cyane umugabo muri rusange kabisa aba umugabo yize cyangwa utize abagabo turakunda icyubahiro muri rusange turakunda icyubahiro kandi n'umukenyezi abo wize cyangwa atize nawe arakunda yuko abona umuntu ashima amushima kandi akamukunda muri rusange rero nibyo rero ngombye gushyikiriza uwo mutumire abandanye kabisa adukebura kuko ikintu twita iterambere kiratwiciye ingo n'imiryango umwe guma avuga ngo ariko ariruka mugashika mwese abana ugasanga umenga basigariwe bahebewe umuyaya cyangwa umukozi ntagire umwe wese mu kanya rose afata akanya gakwiye kabisa yiteho uwundi kijya gihe twita cya fiyansaye cyo kureshanya umuntu bafata akanya gatoya gashoboka bashaka kuronka mu buzima baganira ukwabo ata abana barimo ata n'abakozi barimo murakoze jean marie utarava ku murongo wa telefone reka nkubaze kumbura utubazo tubiri kuko wavuze ibintu byinshi bihambaye nifuza ko kumbure uwo kongera ku tundi tuntu kimwe muri ibyo wavuze uheje kuvuga ni ikintu cyo kuzuzanya ko gihambaye uwo duha akarorero ka bimwe mu byo kumbure wowe uhora ukora cyangwa ibyo wabonye abandi bakora kugira ngo buzuze umukenyezi wabo akarorero
ndatanga nk'akarorero kamwe ubona nk'ugenda umukozi wa leta n'umudamu wanje n'umukozi wa leta sishobora kubona nk'umudamu ari mu gikoni ngo njye ngo ni uko umugongo bintera isoni koza isahani cyangwa nk'utora umuceri ariko arakora ibindi aka ni akantu gatoya ntanze cyane ariko aramesura ngo afate amesura impuzu z'abana amese na gwange nawe yicara iruhande yiwe ndamurorere gusa ndamutera inkuru kumushyigikira nkavuga ati ndatoye iyi nawe ndayimesuye cyane tujyanye nk'akanya gato tukajya nko mu ndimiro ngo sangere we ariko arakora wenyine isoko nanjye mba ndamuri hafi tugashyigikirana simbone yuko umenga umugore ni umukozi wo kunezereza umugabo gusa nimba umugore ari mu gikoni nanjye ndabe nti nimba ku meza hadasa neza ndahagire ntibituma ngabanuka icyubahiro ngo singumba ndi umugabo
mugabo abandi bagabo baca bavuga bati ngo uragabwa n'umugore umugore yaguhaye imiti cyane umugabo yatahakaye cyane umugabo yitahira hakiri kare yavuga ngo utahe rimwe n'inkoko kugira ngo urumva n'umugabo ateba ku kabari kubera atinya ko umugore wiwe amwamiza ku bibazo akaba yahunze umugore akamuhungira mu kabari agatabwira ngo asange yajyamye umugore ni byiza yuko umugore ibyo yateguye mu bifungurira hamwe nimba uvuga uti turakeneye guhindura icyo dufungura ukivuge muri kumwe udashika usanga yasiziriye umubwira ngo nyugurire umengana umuzamu wuguru
urakoze cyane jean marie ndumva wowe ko uzokubaka bigakomera ikindi kintu wavuze gihambaye wavuze uti aha urubatse umaze imyaka cumi ufise abana batatu birumvikana yuko umwanya mufise ni muke murakora mwese murinjiza akantu none ubona turakumva akantu none cyangwa utuntu ubona mwogerageza gukora kugira ngo umwanya wanyu mwebwe babiri muronke wo kuganira wo kwicara ukongera gukundana no kumenyana bimwe mu turorero woba ufise n'inkutuhe cyane cyane ku bantu usanga uburyo bugoye muri iki gihe hari ubukene bwinshi umuntu yakora iki kugira ngo muronke ako kanya byano mvuga nk'akarorero hari ibintu bishika mu bwo bibaga ego biradushikira twese nk'akarorero urabona nko ku munsi wa mungu benshi nk'abakirisitu baraja mu misa ugasanga umugabo yicaye kwiwe umugore yicaye kwiwe ntibajanye gusenga canke bavuyeyo umugaca ataho kwiwe burya niyo mwicaranye gatoye hari igihe bigaruka mu bwonko ukibuka wa munsi mwicarana wa munsi wa mbere muhana indagano urumva yuko usanga ari akantu gahimbaye cyane hanyuma iyo mwarose akanya naho atari mu minsi y'akazi nk'abasubuzi bakora murose nk'akanya hariho igihe usanga umugaci igenda muri siporo wenyine agasiga umukenyezi muhira umukenyezi akimva ngo siporo ni iy'abagabo mugabo no mwatambukana byonyine mugatemberana gusa birumva yuko murose akanya mwavuye muhira muri mwenyine muri babiri murumva yuko mwe mubasha kuvugana twe iwanyu mwisanzuye neza
urakoze cyane rwose ugira ibihe byiza tubandanye ku murongo wa telefone twakire john twari dufite jean marie ubu ni john john urakoze cyane kwihangana tuvuga ku ijambo
sawa murakoze nta kibazo amakuru yanyu yego ni meza cyane yesi yesi ndabahaye mwiriwe cyane sindi ko ari mwaramutse be n'umutumire eh twebwe ni mwaramutse
nahatwe ni mwiriwe nicyo cyiza jennifer john nk'uko babivuze ndabashimiye cyane kuri icyo kiganiro n'umutumire ndamushimiye cyane kuyumvira kuza ku iradiyo kugira ngo dufashanye ni ikiganiro gikomeye cyane ndabashimiye hanyuma jewe ndafite akabazo kamwe ngomba no gukebura abashikacu ku ruhande rw'abigeme cyangwa abamama ariko si uko n'abagabo nabo nyine turabera twese dufite amakosa mugabo hari ikintu kenshi nkunze kubona kuri bashikacu iyo umwigeme ashaka umugabo hariho ukuntu kenshi usanga ari umunyesuku ngo manze ku kintu cy'isuku ugasanga afite isuku rirenze cyane usibye ko na bimwe mama yatubwira yuko usanga kubaha kubera azi yuko ariko arashaka kujya muntu ariko yamara gushyika mu rugo byose bikajya bihagarara yaba isuku yaba kwa kubaha nk'uko yabivuze nyine ati narabishyitsemo nta amaze kuronka abana ho urumva ko ari ibindi bintu especially nk'abamama b'iwacu mu kirundi muri bihugu muri bihugu byo bya bya by'abera za amerika n'ahandi za erope n'ahandi za australia bo birumvikana barakunda gupfa amafaranga twaba twabibonye kenshi cyane ariko hari iwacu ku gatumba isuku umuntu w'umwigeme arakunda isuku cyane cyane akiri umwigeme ariko yamara gushyika mu rugo byose bikacayisa rero kuri twebwe abagabo ndabivuze ku ruhande rw'abagabo kuko nzi amabanga yacu turahana n'umuntu atagira isuku niho kenshi uje usanga rero nk'umuntu w'umugabo cyangwa nk'umuntu w'umuntu w'umugabo deja akajya atangura kubona abandi bafite isuku gusumba wa wundi icyo kintu kironona ingo mu bintu abantu batazi ariko nka twebwe abagabo tuba tubabaza ku mutima gusanga umumama ari mu rugo yifashe uko ashatse amaze kuronka umwana wowe urumva yuko ari ibindi bintu icyo kintu kabisa no nsaba aba abigira bariko batwumviriza baba bamaze kubaka canke abakene kuja kubaka yuko bogerageza kujya kuntu aba ari mu gihe ashaka umugabo canke kujya kuntu aba ari mu gihe ashaka umugore agerageze abandanye uko nyene ego biragoye ugasanga agasabuni karagoye ku- ariko n'amazi nayo nyene bashobora kwisukura ukasa neza vema ico kintu kirakunda gusanura nico kintu nagomba ku- Eh.
gufasha Eh, John ntunganira umuvyeyi sinzi ko aduhanura nawe kuri ico ego John eh, ndamuha nawe nyine akandi kanya nawe nyine aduhanure kuri icyo kintu yongere kwikindire kambanze ndakubaza akabazo wavuze iti ko tuvuga cyane cyane ku bari mu gihugu hagati
yego turazi neza yuko abakenyezi birirwa gukubita isuka yava gukubita Yego.
isuka akaja kurondera inyuma mu gikoni yaheza Yego.
afise umwana ku mugongo aronkeje ngiyo saa mbiri irageze saa tatu arageze kuja kuryama kenshi none ntibiva kuko kuntu aba yiriwe yakoze yiriwe arakora aronderera umuryango kuri wowe n'ibyo Urakoze bari cyane.
kimwe mu kibazo urakoze cyane kuri icyo gihari.
kibazo in fact ndakibagiye byari ibibazo bibiri Mm, sindagutire mu ibyambo ariko uranyibukize rwose
mm, hariho mwene wacu yagiye kuvuga yuko ari umukozi wa leta mhm,
je nanje n'umudame turakora hariho ikintu rero abantu twiyibagira cyane mu ngo jewe nifatiye ko akarorero tuvuye ku kazi ndatahura rwose yuko twese turushe kuko uko narushe cyangwa ko niwe wenda akora dukora n'amasaha amwe nawe uko yiriwe arakora jewe nkoresha amaraso nawe akoresha amaraso jewe vrema si ukwirarira ngombye gufasha bene wacu iyo nshitse mu rugo atanabimbwiye jewe ndabona ntumuntu yarushe nkajya mu gikoni nkategura Bi- bihiye nkamubwira ati ngo tufungure byahiye nuko iyo mubigendeje uko o ni ukuri urugo rurarama ariko umaze kubona ati jewe ndi umugabo tuvuye kurima twesi mugabo umugore nashikire mu gikoni nashikire ku bana yotse ateke agire nte azane mufungure wewe wireramiye wasize ukuguru ku kundi bijya bintu biratuma n'umumama n'ibyo tuku- turiko turavuga bitanashoboka kubera abarushe arananiwe ariko iyo mubigenjeje uko je ndabona yuko mfite amahoro mu rugo vrema kubera ico kintu nawe nyene aravuga ati hamwe nokubura noronka uwundi mugabo ameze nkawe gute kuko ndumva yuko nawe ari umuntu kujya aruha kujya ari umuntu nanjye ndi umuntu rero ntegerezwa byose gufashanywa yego ashobora kuvuga ati mwebwe ko muri mu bihugu bya buraya ibintu biroroshe biragize ne ariko umuntu n'umuntu aho ari hose waba uvuye kurima mukaza mwese mugashika mu rugo raba udukenewe nimba ari mu gikoni ariko ararondera utwarya nawe raba ko ah, utwombo dusukuye mufashe nimba utwombo tudasukuye gerageza ibintu nk'ibyo abana gu- gu- abana nimba hari ikintu bakeneye mu gihe umumama ariko arakora ibi nawe umufashe ibi ni ukuri ibyo byodufasha cyane cyane jewe ndafite amahoro mu rugo kubera icyo n'abantu baravuga ati mwebwe masinzi bakunda kuvuga ngo tumeze nk'iswa iswa nizo usanga rumwe ruri imbere urundi ruri inyuma badufite akarorero ariko bimpa amahoro bimpa amahoro ndabona n'umudamu nawe nyine avuga ati hamwe ndakubuze sinzi ingene vyogenda uwundi mugabo nosanga ameze nkawe rero ico nico nagomba gufasha bene wacu vrema bari mu ngo n'abakiye guca mu ngo kumenya yuko ntumuzanye ngo azaba umukozi mm. Ura- Eh, urakoze ntumuzanye cyane ngo azaba rwose.
umukozi umuzanye kugira ngo mufashanye kanatsinda ni n'umufasha n'iryo zina yitwa n'umufasha rero reka gufashe mufashikanywe ntuce ubimutererana ntubone ko we umengo afise eh, amaraso ari orojinari ataruha kuruta wewe Mm.
menya yuko byo mu rugo ari ugufashanywa ego murikoze uko urugo ruzotera imbere urakoze cyane Murakoze.
rwose john john arahaye impanuro abagabo arahaye impanuro n'abagore abagore avuga ati isuku isuku isuku urakoze cyane john tugarutse ku mutumire Murakoze cyane, wacu mugire umunsi mwiza.
ego tugarutse ku mutumire wacu madame alphonsine niyo nkuru ku byo kumbure john eh, na jean marie bavuze byinshi ariko agira icyo wongeye ko n'impanuro kumbure wakongera ko
murakoze cyane impanuro nongera ko ni rwa rukundo kuko iyo hari urukundo umugore ntabo mukinagizwa uramwubaha ukamwubahiriza akakozi urakabona ko arushe nk'akarorero jya nabyaye abana cumi sinzi guhendahenda umwana umwana ariko ararira ndiko ndafungura yaraheba agaterura ngo wewe banza ufungure umwana arize mu ijoro hajya umwana agwara yaramunyaka ngo mu mwana wanje mugabo abandi bagabo atavuga ngo musohokane hanze nkeneye kuryama akura induru ngawe ukamenga sigwiwe ni kubera iki harimwo agahaze nta rukundo rurimwo nk'uko abo bene data bavuze ari urukundo urabona ko arushe umugabo abinjira ukibuka ko avuye ku kazi uti ni ukuri uyu muntu yarushe umugore arashyika ati ararushe washyika mu bira ararushe ugasanga ibyo bikorwa mubikoreye hamwe mubifashanyirije hamwe kujya nyine babisobanuye dusaba urukundo nibagira urukundo uzomubona ko ari mwiza kandi ntiyaruhu uzobibona
urakoze cyane rwose madame niyo nkuru kubo twumvise cyane cyane jean marie na john twumvise umengo impanuro zabo bazikura mu rusengero turumva umengo ni abantu basenga banatubwiye n'amajambo ya bibiliya basomye akabafasha none nko kumbure ku batari abakirisitu ku badasenga ku badatahura ibintu by'imana impanuro kumbure nk'izo zo muri bibiliya ntibazironka bofashwa gute bo bo bahanura gute kugira ngo ingo zabo ntizisenyuke kubera kutaronka impanuro nk'uko twatangiye tubivuga wasanze benshi bakora amakosa kubera kutamenya murakoze cyane jewe kuri egisperiyanse mfite n'abantu tumaze kuvugana nasanze abantu bose iyo haje ikibazo cyo mu rugo arasenga imana yiwe akayambaza akayibwira ati raba mana uko ayizi akayisaba rero je nabwira abo bantu kumbure badafite amahirwe cyane yo kuzingurura bibiriya ngo basome baronke umurongo ushobora kubafasha no kubirura mu mutima kuko imitima irushe nobasaba ikintu cyo kwihangana bakongera bagakundana na cyane cyane umugore je nguma ngaruka ku mugore kuko ndi umugore ndazi ukwitonda ukubaha umugabo ukumwumviriza ugukora icyo yifuza aho byangejeje kuko sinigeze ntakaza urukundo rw'umugabo wanjye kuri jewe unabimenye ntiwemera ko nabyaye cumi kubera iki naramwubaha nkamwumviriza nkamukorera icyo yifuza ambugije ngo hajya ntugeyo sinjayo kuko mu rugo ntitujya muri biriya ntabyo kuvuga ngo uri umusenzi ntabyo kuvuga ngo uri umuvugabutumwa urugo ruratandukanye cyane na bibiriya ni uko tumenya icyadutwaye mu rugo nimba twishimaniye tukagenda kubana kugira tuze twubake ubuzima bwose ni uko njyewe umugore nubaha umugabo nkamwumviriza nkongera ngakora icyo ansabye umugabo nawe akankunda akanterera hejuru urazi nyine biryoshye niba umugabo ariko araguterera hejuru akanabivuga no mu bantu abarundi umugore araba mwiza akabiceceka ngo yobivuga yokwishima akabivuga hanze ariko umugabo mwiza abivuga umugore yumva icyo bahanura kwanza abagabo ntibaze barashimira abagore babo no mu ikoraniro ry'abantu ati mfite umugore mwiza mfite umugore ankunda mfite umugore anyubaha kugira na bariya bahinduke rero umugore niyubahe niyumvirize umugabo umugabo nawe mukunde muterere hejuru dukunda icyubahiro natwe naho bakunda icyubahiro iyo agutereye hejuru uravuga uti yeee aranyeretse ko ankunda yeee nanaka arabimenye umugore yirirwana umunezero
murakoze cyane rwose reka twakire uwundi munywanyi w'ijwi rya amerika huruma ku murongo wa telefone uraho neza halo huruma turi kumwe ndetse n'amahoro uhamagaye uri he turi kumwe cyane amahoro ye uduhamagaye urihe gahuruma
ndabahamagaye ndi mu gihugu cya marawi neza na neza mu murwa mukuru w'irombo ibyo biganiro ni byiza cyane nanabisomye kuko ikinyamakuru mwashyize ku mugaragaro ariko cyane cyane usanga kenshi burya ingorane kenshi abantu barondera mu rugo hari ingorane zishyika mu ngo abenshi bazifatira hejuru ntabwo bazifatira mu mushinge wazo rero njyewe undi musore ntabwo ndubaka ariko nabonye ko badutumiyemo n'abimirije kurushinga ariko nsanga ingo nyinshi cyane cyane nimba ari nko ku bagore cyangwa twebwe abasore ingorane tuzikangurira cyane kuzibonera mu ngo zacu cyane mu babyeyi aho turiregwa bivanye n'uko nimba umukobwa atarevye iwabo ntabwo ashobora kuja kubaha umugabo kandi ubu naho byinshi abantu benshi benshi nimba ari imisore usanga ibyo twisunga mu kubaka ingo zacu ku- turaba ku bakobwa usanga turaba inzobe uburebure n'ibindi byinshi atari byo byari bikenewe kurabwa mu- mu bakera badu- badutanguriye ibyo baraba tujye bisunga Eh, ubwo rero uca usanga abakobwa nabo muri iki gihe bisunga bajya kubaka bisunze mbega umusore afite ibiti arafite amafaranga arafite ibinini ubwo rero iyo bagiye kubaka bagasanga byinshi mu byo bibaza ko bizobagirira amahirwe ntabwo ari byo bibagiriye amahirwe baca basanga ari ikibazo kubera ko ntabwo bagiye kubaka mu rukundo Mhm, mhm. urakoze ubwo cyane rero uca usanga nta- na rwa rukundo rudashoboka yego urakoze cyane huruma Murakoze.
Eh, madamu alphonsine eh, ikibazo gihambaye cya huruma ni uko kumbure benshi bashobora kuba baravuye mu ngo zitari zihagaze neza ugasanga bazanye ibyo bibazo mu ngo nshasha cyane cyane nk'uko yabivuze iyo barabye batije nshaka umuntu wasa gutya afise amafaranga gutya na gutya ugasanga baninjiye mu rugo bazanye bazanywe n'ikindi kitari urukundo nk'uko wabivuze uwo tubwira gato mu bijyanye n'uko kuva mu ngo ziba za zari zitahagaze neza ugasanga kibaye ikibazo ubahanura iki abo bantu eh, cyane cyane iyo hageze ah, mu mu byo ba- bafise ibibazo ugasanga nicyo kibazo cyari gihari kuva na kera bokora iki
murakoze cyane Eh, avuze amajambo akomeye nahanura cyane cyane ababyeyi ubundi kirazira ko umubyeyi papa na mama bashamirana abana bari ko barabumva kuko umuhungu atwara ingeso za se mu rugo rwiwe umukobwa nawe atwara ingeso za mama mu rugo nicyo gituma kizira ko bashamirana bagafatana amashati abana bariko barabaraba iyo bafatanye amashati abana bariko barabaraba ejo mu rugo rwiwe umubyeyi ntazogira icyo ahanura umwana kuko ntacyo yamweretse ntazoza kumubwira ngo uritonda nawe atitonze mu rugo nkunda guhanura ababyeyi abo duhuye bose irinde kubwira umugabo ijambo riva amaraso imbere y'abana cyane kumutesha agaciro imbere y'abana yabyaye nawe wa mugabo we irinde gutesha agaciro umugore wawe imbere y'abana n'ahari abi wawe urabonona ari rwawe igituma ubonona ni uko zijya ngeso ararongora ati e umugore nta jambo ararongorwa mugore ati jewe umufata mu gahanga bikigonda icyo ni kimwe icya kabiri abarongora barabye akaranga cyangwa atasenze kuko ziriho izo ngo duhora tuzihanura tukajya nko kubasengera uti kubera iki umugabo araduga umugore akaduga agaca aduga kumurusha umugore murabizi iwacu ati ni kofu umugore nawe ati umutwe kubera iki ntiyigeze asenga imana ngo imana imuhe kwihangana kuko iyo ari imana yamugutoreye nk'uko abivuze umwe araduga uwundi uwo munsi agaceceka ntimudugira rimwe aravuga aravuga ugahora uwundi nawe akazovuga ejo uwundi nawe agahora mugabo iyo muduga mwese ni ba bandi baba bararabye ati nanjye nabonye uyu nk'uko abisobanuye ati izo ngo ntizinarama nibashake baba abaporoti nta n'imyaka itatu zimara uza usanga zagiye kubera iki ntiyakunze yarabye icyo uwo muntu kumbura afite amafaranga cyane yashimye iyo nzobe nk'uko yabivuze ni ingo nyinshi twabonye zasambutse rero byiza na cyane cyane usenga udasenga aho uri hose urashobora kubwira imana uti jya uzundonderera umugore dukwiranye ubwo rugo rurarama kandi n'abana mubarera neza muri rusange nibaza ko n'ugusenga imana ahasigaye ibisigaye imana irabikora Mm. yego umuntu arasenga imana aka- akizera yuko azoronka umuntu apanze neza ariko kandi hariho ibindi bibazo biba bitavuye muri mwebwe babiri turazi neza yuko hariho abantu baba babafitina kumbure ufise urwo rugo rwiza umugabo ameze neza umugore ameze neza ugasanga abantu hanze yanyu haba mu muryango canke mu bagenzi banyu barabafitina babafitiye ishari bifuza ko ibintu bitagenda neza uwo tubwira muri icyo gihe icyo umuntu yokora ah, iyo ufuse eh, icyo twakwita mu gifaransa forces externe i- ibintu bivuye hanze bitabavuye ko umuntu yokwifata gute muri icyo gihe impanuro murakoze cyane kenshi iyo abantu babiri barongoranye imana irabagwiriza ikabaha umwimbu bisobanurwa ngo irabateza imbere kenshi naho umuhungu aba afite birongerekana iyo haje uwundi rero uko ibintu byongerekana mu rugo hanze hongerekana ingorane ntizongerekana mu nzu zongerekana hanze abifuza ibyo bintu byanyu iyo mwifitiye ubumwe abifuza kubusambura ndabaha akarorero ku kintu kimwe cyashikiye icyo kintu cyashikiye jewe nyiri mu burundi umuntu umwe yaratangaza arambaza ngo urwo rugo rwawe ngwemwe ngo warahaye umuti umugabo kweri ngo ntitwari bwabona umuntu akunda umugore nk'umugabo wawe njye nkibaza ngo ni ugukina haheze iminsi araza arambwira ngo urazi kuri tanganika aha n'aha negome urazi ko hariyo amashambure egome shambure iyi n'iyi inimero izi n'izi umugabo wawe yinjiranye y'umugore icyo gihe uwo mugore nshanduza ukuboko hejuru mvuganti ndagushima mana we wahezagiye umugabo wanjye ukamuha amafaranga akaronka ayangaburira agasigaza yo guhonga amaraya warakoze uwo mugore akavuga ngo uvuze iki ndabisubiramo nejeje kubisubiramo umugabo atarampamagara amamagaye ndayishyira muri ho parerere mvuga nti w'isheri arabyumva aca ndamufata ukuboko ntagenze umugabo ambwira ati wa mutwe narindwaye wakize yari yasezeye ambwira ngo yumva afite umutwe umenetse cyane atashe kuryama ati wa mutwe wakize utemerewe neza mugabo ngo izi ngorane turonse umushyitsi muhira urazi ko ntakira abashyitsi nyaruka n'ingoga wakira abashyitsi uwo mugore umugabo acyumva avuze uko yaciye telefone undi mugore yabwiye ngo si nabivuze n'inaka atelefone undi mugore ngo si jyewe n'inaka byaragiye bigenda mu bantu bishika muri bane bikigenda cyane ndamurekura nditaye nta jambo namubwiye rero nagomba kubwira abagore cyane cyane nibo bashuha nibo batazi kwicara hasi nibo bari umuntu yihenda umuntu arihenda akarungika mesaje ahatariho njyewe nagomba kubabwira muri iki gihugu ndimo ndafite umuntu y'amatelefone umugabo wanjye buri samedi mugabo hari igihe acishamo inzu zibiri cyangwa ukwezi akavuga urundi rurimi tutumva yaborewe yapfuye minsi yose aborewe uwo muntu aramuhamagara mugabo akavuga urundi rurimi yaba nshuha novuze ntino murazinanyi aba ariko aragusinyara mugabo siko biri abagore ntibamenye ko telefone umuntu arihenda mesaje akayirungika ahatariho ikindi kintu nabonye mu ngo umuntu ashaka gusambura ingo arandikira mesaje umugabo wawe kugira urugo rwawe rusambuke cyangwa akayandikira umugore kugira ngo urugo rwiwe rusambuke narabibonye ibyo harimo n'imanza nagiye nca ikindi kintu abagabo baritonda iyo umubwiye amajambo agenda buhoro abiraba abiraba abiraba akazogufata by'ukuri agufatishije intoki ziwe atarusaku rurimo abagore nibo bashuha bagafatira ku rusaku ejo abomora urugo rwiwe ugasanga umugabo afashe izindi ngingo kugira rusubiremo akaza gusaba impanuro mugabo yarataye akabanga yaratesheje umugabo agaciro mu binyoma muri ba bandi bifuza gusambura ingo n'abahanura ni abagore mwitonde mesaje zihoze telefone z'abagabo reka kunigana nazo arahamagaga ukanigana kuko bizokurisha umutima heba nicyo nubwira abo bagore basengera abagabo mu mana ufite genda umusengere nimba ubona yitwara nabi kuko abagabo baturusha ubwenge nicyo gituma mbwira abagore ni barashuha bagatwara ibintu nabi mugabo umugabo agenda buhoro agatwara bizima urakoze cyane rwose madame niyo nkuru alphonsine ahuri muri minnesota muri leta zunze ubumwe za amerika watanze impanuro nyinshi cyane wakebuye abagabo n'abagore kumbure nimero za telefone zanyu abifuza kuguhamagara baronka izindi mpanuro zirenga izo watanze uno munsi mu masegonda make mbere ko turangiza ikiganiro woja ko ukazibaha murakoze inimero zanjye ni gatandatu rimwe kabiri icyenda umunani gatandatu kane rimwe indwi ubusa iyo niyo nimero yanjye nkoresha ngaha wisubiramo
gatandatu rimwe kabiri icyenda umunani gatandatu kane rimwe indwi ubusa
aho ni muri leta zunze ubumwe za amerika ubanza abari mu burundi n'ahandi mwabanza mukagira agasaraba rimwe aho ni naho duherereje ikiganiro cy'uyu munsi mwari muri kumwe na oriyani itangishaka ndashimiye mwe mwese mwashikirije ibibazo n'ibyiyumviro cyane cyane umutumire wacu madame alphonse madame niyo nkuru madame niyo nkuru alphonsine muri minnesota muri leta zunze ubumwe za amerika ndashimiye na fasire gebeyeho yamfashije mu buhinga bw'ibyuma ndabifurize wikendi nziza mubandanye mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika